Blog Talk Radio.
ndivongerwa n'ingabo kwa ngango kongera guhagahindura atinya ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho naho naho naho naho yewe ihuriro nyarwanda nyamigabwe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igane bitano itavangura nimusho twigoboto itera vuba niduteze igihugu no kwitagize n'ibiriye mu iteme nihurukira mu igabana ntabaza zikomye nambara ubumwe naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro ahoraho ihuriro nyarwanda nyamigabwe nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igane bitano itavangura nimusho twigoboto ritera vuba riduteze igihugu no kwitagize Maguru kirere nka bivuga Turandura umuco wo gucinya inkuru Twubake umuco wo koroherana We buri wese kwishyira akizana Maze twubakire ku bwiyunge Muri demokarasi izira amacenga Ihuriro nyarwanda nyamigawe Nyamamare hose iraganje Intwari yatumye demokarasi Igane bitamo itavangura Nimucyo twigoboto itera vuba Iduteze igihugu no kwitangize U Rwanda rwubatswe n'inyabutatu Kandi tugatuza utaretse gatwa Tuzarubanamo n'amananiza N'amahanga aboneko twuzuzanya Maze twubakire ku bwiyunge Muri demokarasi izira amacenga Ihuriro nyarwanda nyamigawe Nyamamare hose iraganje Intwaro yacu ni demokarasi Igahe bitano itavangura Nimucyo twigoboto ritera vuba Riduteze igihugu no kwitagize Dufite byinshi duhuriyeho Turi muri mbuta zidutandukanya Ntuzamenye ko nunda babara Babazane na mbere kirimo Maze twubakire ku bwiyunge Muri demokarasi izira amacenga Ihuriro nyarwanda nyamigawe Nyamamare hose iraganje Intwaro yacu ni demokarasi Igane bitano itavangura Nimucyo twigoboto ritera vuba Riduteze igihugu no kwitagize rukiba sinsinga gusa sinzobe nabigize intego rugaragara hananiye ingimbi nikundira amahoro ihuriro nyarwanda nyamigawe inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igane bitano ritavangura nimucyo twigoboto ritera vuba riduteze igihugu n'ubwitanyize ndi rusarikana amakuza bisobetse inkeragutabara ya kanyandekwe ndi rudasubirana inkubito rutoneshereza kurinda iyo mparanira amahoro sinishinga amagambo
atitahuka y'ijwi ry'abanyarwanda ivugira i washington dc turabaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'umunsi wa gatandatu turi ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa cumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri muhawe ikaze rero mu kiganiro cyacu cya shotweve ni kuri metero cumi n'icyenda ibihumbi cumi na bitanu magana ane makumyabiri dufite isaha mbiri zo ku isaha ya kigali mu rwanda bikaba ari saa kumi n'ebyiri ku isaha ya gmt uyu munsi kuwa gatandatu rero inshuti bakunze baragitahuka twifuje kugaruka muri politiki y'abanyarwanda aho abenshi cyane cyane bari mu gihugu bamaze iminsi banyandikira bambaza kuri politiki ya rnc ariko biturutse ku byo babona tuboherereza muri iyi minsi rero hari intego n'ingamba z'abanyarwanda zigera kuri esheshatu twabahaye bamwe ku mbuga nkoranyambaga abandi mwamwaro numvise ku biganiro byaraditahuka mukaba mwarifuje rero wenda ko twabiganiro birambuye kugira ngo tubafashe mumenye icyerekezo cya politiki y'uronyarwanda tunahereye nyine ku ntego n'ingamba z'uronyarwanda uyu munsi rero nkaba nabatumiriye umunyamahanga w'uronyarwanda akaba ari gerve condo ngira ngo mbanze mwakire abanze basuhuze mbere yuko twinjira mu kiganiro bwana gerve condo rero mutwumva ikaze muri tuza raditahuka ya urakoze serge kunyakira Eh, nanjye ndagira ngo mbanze nsuhuze abasangirangendo duhuriye mu ihuriro nyarwanda nsuhuze ndetse n'abafatanyabikorwa b'ihuriro nyarwanda nsuhuze n'abanyarwanda muri rusange Eh, kandi nanone iyo ngize amahirwe yo kuza kuri radiyo itahuka sinabura kugushimira we serge na bagenzi banyu mukora- mukorana umurava mukora mwitanga mukatanga ibiganiro bitagira uko bisa kandi n'abanyarwanda nzi ko bishimiye nubwo biba bitoroshye ariko mu- murakora akazi keza eh, urakoze cyane urakoze cyane kuba ubashe kutubonera umwanya kugira ngo tuganire nyine kuko nk'uko nabivugaga hari ibibazo byinshi biba bituruka cyane cyane mu gihugu ariko tutirengagije n'abakunzi b'ihuriro nyarwanda bari hanze ndagira ngo tuganire kuri iyi politiki ariko duhereye ku ntego n'ingamba z'ihuriro nyarwanda basangirangendo bayoboke b'ihuriro nyarwanda banyarwanda abanyarwandakazi namwe inshuti z'ihuriro nyarwanda abafatanyabikorwa b'ihuriro nyarwanda Eh, nshimishijwe no kubagezaho intego n'ingamba z'ihuriro nyarwanda mu magambo make byumvikane ko ari intego ari ingamba z'ihuriro nyarwanda zose ari magirirane zifite aho zihurira kandi zikuzuzanya izo ngamba zose zishingiye ku magambo akomeye ari mu kirangantego cyacu cy'ihuriro nyarwanda ariyo amahoro ubumwe n'ubwisanzure ikigamijwe ni ugukuraho ubutegetsi bubi bw'igitugu bwica abanyarwanda tugashyiraho ubuyobozi butuma bagira amahoro ubumwe n'ubwisanzure izo ntego n'ingamba rero z'ihuriro nyarwanda mpereye ku ntego esheshatu z'ihuriro nyarwanda iya mbere ni ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi iya kabiri ni amajyambere arambye kandi asangiwe iya gatatu ni ubumwe n'ubwiyunge nyabyo iya kane ni umutekano w'abantu n'ibyabo iya gatanu ni ububanyi n'amahanga buboneye iya gatandatu ni itahuka ry'impunzi mu cyubahiro izo ngamba rero inga- nazo zigendana na buri ntego ingamba zijyanye n'intego y'ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi ya mbere ni ugutandukanya ubutegetsi nshingamategeko nyubahiriza tegeko n'ubucamanza iya kabiri kwimakaza no kubahiriza itangazamakuru ryigenga iya gatatu kubahiriza ubwisanzure bw'amashyirahamwe ategamiye kuri leta iya kane gushyiraho no kubahiriza itegeko nshinga rishyira imbere kubaha uburenganzira bwa buri muntu demokarasi n'ubwisanzure iya gatanu gushyiraho ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi yumvikanweho ibereye abanyarwanda bose ingamba z'intego ya kabiri y'amajyambere arambye kandi asangiwe iya mbere kubaka ubukungu bushyira imbere ubuhahirane n'amahanga no kubungabunga ibidukikije iya kabiri kwimakaza ipiganwa risesuye ku masoko atangwa na leta iya gatatu gushyiraho uburezi bufite ireme iya kane kuvugurura ubuhinzi n'ubworozi bugashyira imbere inyungu z'abaturage iya gatanu kurinda ubusugire bw'imitungo bwite y'abantu n'iya leta iya gatandatu gushyiraho gahunda zo kurengera abana no guteza imbere abari n'abategarugori iya karindwi kwita ku bibazo by'urubyiruko n'umurimo muri rusange iya munani kongera ubushobozi bw'ubuvuzi bukagera kuri bose kandi kimwe iya cyenda gushyigikira no kurengera ibikorwa by'abashoramari b'abanyarwanda aho bari hose iya cumi gushyiraho gahunda yo kugoboka abatishoboye nta vangura ku birebana n'ubumwe n'ubwiyunge nyabyo iya mbere gushyiraho gahunda zigamije kubwizanya ukuri ku mateka y'igihugu iya kabiri gushyiraho gahunda zo kugoboka imfubyi n'abapfakazi b'amahano yagwiririye u rwanda nta vangura iya gatatu gushyiraho akanama gashinzwe gutegura uburyo amateka y'igihugu azajya yigishwa mu mashuri iya kane gushyiraho uburyo bwo kwigisha abato n'abakuru ibijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge iya gatanu gushyigikira ubuhanzi ubugeni n'ubukorikori biganisha ku bumwe n'ubwiyunge ku birebana n'intego y'umutekano w'abantu n'ibyabo icya mbere kubaka inzego z'umutekano zishingiye ku mategeko kandi zikora kinyamwuga abanyarwanda bose bibonamo iya kabiri gushyiraho gahunda zituma abaturage bose bagirira icyizere inzego z'umutekano aho kuzishisha ku birebana n'ububanyi n'amahanga buboneye iya mbere diporomasi ishingiye ku bwubahane ku nyungu za buri wese avuga buri gihugu no kubahiriza amategeko mpuzamahanga iya kabiri gushyiraho gahunda zo kwiyunga n'ibindi bihugu ubutegetsi buriho bwahemukiye iya gatatu gukora ku buryo za ambasade z'u rwanda zirengera inyungu z'abanyarwanda aho bari hose ku birebana n'itahuka ry'impunzi mu cyubahiro kwegera impunzi aho ziri hose zigasobanurirwa gahunda y'ubuyobozi bushya iya kabiri gutegura ibikenewe byose kugira ngo impunzi zishobore gutaha mu gihugu cyazo iya gatatu gushyiraho gahunda zo kwakira neza no gusubiza mu buzima busanzwe abatahutse ibyo nibyo bateganyirije birebana n'izi ntego n'ingamba z'ihuriro nyarwanda bizafasha umuyoboke cyangwa se n'undi muntu wese utagira umwanya wo gusoma inyandiko zose z'ihuriro nyarwanda akaba yabasha kumva mu magambo makeya icyo ihuriro nyarwanda rihishiye abanyarwanda nakubaza nti twinjira mu kiganiro n'iki gishya muri izi ngamba dufite zigera kuri eshatu mwana tubwiye mu minsi yashize tumaze no kumva mu kanya izi ngamba n'izi ntego zitandukanye n'izo rwanda dufite bwana gervais condo serge urakoze cyane ntabwo navuga ngo biratandukanye cyane iyi nyandiko ni inyandiko ikomeye nubwo ari ngufi cyane ifite ngira ngo ni impapuro zitarenze eshatu n'igice ariko nongere mbisubiremo inyandiko ikomeye cyane kuri twebwe n'abayoboke b'ihuriro nyarwanda cyangwa se n'abanyarwanda bandi kuri rusange iteka banyotewe no kumenya icyo ihuriro nyarwanda riteganyiriza abanyarwanda wayibonye iravuga ko ari intego n'ingamba z'ihuriro nyarwanda yego n'ubusanzwe dusanzwe dufite intego y'ihuriro nyarwanda dusanga mu kirangantego cyacu ivuga amahoro ubumwe n'ubwisanzure urumva ni amagambo atatu ariko tugakoresha ijambo rimwe ko ari intego yacu ariko hakaba harimo amagambo atatu biba bikwereka aho abantu bashyize ingufu muri gahunda zabo yashoboraga no kuba yaba ijambo rimwe ijambo rimwe rikaba ryaba wenda amahoro amahoro arambye ukavuga utuwambaza ati intego yanyu nyamukuru ni iyihe y'ihuriro nyarwanda nkaba namusubize nti ni ukubaka amahoro arambye noneho biriya bindi byose bikurikira bikaba byaza ari nk'ingamba zo gushyigikira bwo kubaka no kubungabunga ayo mahoro arambye ibindi byose rwose bishobora kuza ari ingamba mbibuze no mu ijambo rimwe ubundi rero iyo tuvuga duti ni amahoro ubumwe n'ubwisanzure twagiye tubisobanura ko icyo ihuriro nyarwanda ryibandaho ari uguharanira ko u rwanda ruba igihugu kigendera ku mategeko kandi cyiganjemo demokarasi n'amajyambere arambye umutekano usesuye w'abaturage bose kirangwa n'ubutabera bwigenga n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu no gusoranganya umutungo rusange w'igihugu bidashingiye ku moko bidashingiye ku turere bidashingiye ku kundwakazwa kwa bamwe bidashingiye ku buryamirane cyangwa se izindi mpamvu zose izo arizo zose zinyuranye n'amahame ya demokarasi mu gihugu kigendera ku mategeko muri make ni ibyo ngibyo twagiraga ngo tuvuge muri buriya muri ariya mahoro ubumwe n'ubwisanzure ariko rimwe na rimwe tukanagereka yuko n'ihuriro nyarwanda riharanira ko umubano w'u rwanda n'amahanga uhora umeze neza cyane cyane duhereye ku bihugu bituranye n'u rwanda ibyo byose rero kugira ngo bizagerweho ni uko ibyiyo ihuriro nyarwanda ryavuze riti reka tujye tuzakorera mu mucyo mu bwisanzure bwa buri muyoboke no muri demokarasi isesuye icyo nicyo umuntu yasubiza mu magambo make iyo tuvuze iriya ntego y'ihuriro nyarwanda dusanga no mu kirangantego cyayo y'amahoro ubumwe n'ubwisanzure icyiza cyiyongeraho rero ubu ngubu nabyo ntabwo ari no kwiyongera cyane ni ukugira ngo abantu basobanukirwe n'ibyo turimo kuvuga aho ngaho kandi tudakoresheje amagambo maremare byaturutse ku bayoboke bituruka no ku banyarwanda muri rusange baba badafite n'umwanya wo kujya gusoma ibitabo biremereye cyangwa bifite amapaje menshi ntibaze kugira n'icyo batahana noneho ihuriro nyarwanda risanga yuko iyi nyandiko ari ngombwa n'ingufi y'intego n'ingamba z'ihuriro nyarwanda tukavuga ko ari intego esheshatu z'ihuriro nyarwanda ndetse icyifuzo ni uko yaba umuyoboke yaba umuyobozi yaba n'umunyarwanda mwahurira mu nzira akamubaza bakubaza bati tubwire intego esheshatu z'ihuriro nyarwanda ni izihe ukazitondora nizo twavuze twamaze no kwibutsa hariya mu kanya bazi kubaza bakubaza intego mu buke imwe intego y'ihuriro nyarwanda mu buke ukaba uzi ko ari amahoro ubumwe n'ubwisanzure ariko bakubaza za ntego esheshatu nazo zitari nyinshi zitabunanye kuba umuntu yakwibuka abantu bazakora uko bashoboye bakajya bafata mu mutwe n'ubikubajije muhuriye mu nzira ukaba wamubwira uti iya mbere ni ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi iya kabiri ni amajyambere arambye kandi asangiwe iya gatatu ni ubumwe n'ubwiyunge nyabyo iya kane ni umutekano w'abantu n'ibyabo iya gatanu ni ububanyi n'amahanga buboneye iya gatandatu ni itahuka ry'impunzi mu cyubahiro ibyo ni uburyo bworoshye bwo kugira ngo abantu bazageraho bafate no mu mutwe izo ntego z'ihuriro nyarwanda babikubaza mu buke ukibuka nyine kuvuga ati ni ya mahoro ubumwe n'ubwisanzure ariko byaba ari intego z'ihuriro nyarwanda bigiye mu bwinshi ukaba wazivuga ukoresha eshatu ndetse bikaba binoroshye n'urwo rupapuro rumwe byanditseho ukaba warashyira mu ishati ukajya ubyibuka ntabwo byajya bikubona ibi tukavuga ko ari ibintu nyine bikomeye kubera yuko nk'uko nabisobanuye tuvuga izi ntego n'ingamba uko ari zakabaye ari intego ari ingamba zose zifite aho zihuriye ziruzuzanya zirasobekeranye zikagira aho zihurira zikuzuzanya mu bintu byose ntabwo wasanga iyo ingamba imwe uyifata ukwayo ugire ngo hari indi yibagiranye ntabwo ari byo ntabwo iyo ngamba yakora yonyine idafite indi yisayidira muri make rero nashaka kuvuga yuko ibi ngibi byari bisanzweho abantu babivuga ariko noneho turagira ngo ari umuntu ufite umwanya uhagije ari utawufite nibamubaza ibirebana n'ihuriro nyarwanda n'ibyo bihishiye abanyarwanda abibone mu magambo makeya ashobora kuba yageza no ku bandi ba- ba- bahura ba- basangira cyangwa se akoramo mobilizasiyo ubukangurambaga kugira ngo babe bagana ihuriro nyarwanda nicyo naba mvuze kuri ubu ngubu serge urakoze urakoze cyane gervais condo ugize neza kuko nanjye abantu baradushimye cyane bavuga bati murabyoroheje noneho bitumye tubasha no ku- kutworohera mu bukangurambaga nk'iyo uvuga uti amahoro ubumwe n'ubwisanzure nta muntu rwose utahita ubifata mu mutwe kandi biranoroshye ngarutse ku ntego n'ingamba wenda tukavuga ku ntego uko ari eshatu nazo ziruzuzanya ni nka kwa kundi nari ngiye kukubaza ariko nsanzwe uhita ubisubiza uti ziruzuzanya ntabwo imwe yabasha kuba idafite indi cyangwa indi ntiyaba idafite indi ariko tugarutse tukavuga tuti nkawe w'umunyapolitike i- izi ntego i- ihuriro rijya kuzishyiraho zahereye ku ki Ni- ni ibitekerezo by'abanyarwanda ni ubushakashatsi mwakoze kubera icyerekezo turi kubona ariko tujye tubona hari andi mashyaka afite imyimerere atandukanye nayo afite izazo akarusha mwe abanyarwanda mwe mwahereye kugira ngo muhitemo zino eshatu aho kuba zirindwi cyangwa umunani cyangwa mugakoresha mukazitondekanya nk'uko tuzibona aha ngaha serge urakoze Eh, wenda nakongera ngashimangira icyo kintu cy'uko zifite aho zihuriye izo zose ari biriya biri mu ki- twari dusangamo ikirangantego biri mu kirangantego uvuze uti amahoro arambye ni intego niyo nshaka kugeraho ayo mahoro u- tugishyiraho n'ihuriro nyarwanda twabonaga adashobora kugerwaho nta bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda twabonaga ubwo bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda bidashobora kugerwaho hatabayeho ubwisanzure mu banyarwanda Nka- nkavuga nti n'iyo tuvuga ayo mahoro arambye ntabwo bivuga ko ari igihugu kitarimo kitarangwamo intambara bivuga ahubwo igihugu kirimo umutekano umutekano ku muntu ku giti cye umutekano ku muryango we umutekano ku baturanyi umutekano mu ntara umutekano mu gihugu ubwacyo n'umutekano mu karere kuko ibyo byose biraza gutuma abantu basobanukirwa n'impamvu tuvuga ko biriya byose bifite aho uhurira bika- bikaba binuzuzanya kandi noneho twanavuga n'uwo mutekano ntube umutekano wo ku mubiri gusa ngo ntawagukubise cyangwa se ntawakurashe ni umutekano wo ku mutima ni umutekano wo kudahora ku nkeke y'ubwoba cyangwa yo guhora wikanga icyaguhungabanya cyahungabanya abawe cyahungabanya abaturanyi cyahungabanya intara waba urimo wa- utuyemo cyangwa n'igihugu cyawe cyangwa n'akarere kuko iteka byose bigira ingaruka ibyo rero wabaza guti kuki ayo mwa- mwazitoranyije mute byaturutse mu bayoboke byaturutse mu ba ni- u- ni- niho byaturutse ihuriro nyarwanda tukirishyiraho muri bibiri na cumi ejo bundi mu kwezi gutaha turaba twujuje imyaka cumi nyine hari u- umushinga wa politike twari twatanze tuwusohoye abantu bawusomye batangira kugenda batanga ibitekerezo ibitekerezo bituma rwose ya nyandiko ya umushinga iba iy'abanyarwanda babashije kugira icyo bawuvugaho iyo ni nayo yarimo n'ingamba ngira ngo cumi n'eshatu twavugaga ziri muri uwo mushanga zirimo indangagaciro zirimo eh, birimo mm, eh, amahame remezo birimo ibintu byinshi ibyo byose byari bivuye mu bantu babashije gusoma iyo porogaramu ya politiki y'ihuriro nyarwanda noneho uko imyaka ishira ugasanga bagira ngo bagire uburyo babyoroshya n'umuntu wese bibashe kumugeraho ibi ngibi ni dokima ishobora kuba yihariye yihagije rwose ariko iva muri ibyo bitekerezo n'ubusabe bw'abanyarwanda ari abayoboke ari n'abandi mu banyarwanda muri rusange bavuga bati ni iki cyatworohera ni iki tuganiriye ni iki nazagenda nibuka ku ihuriro nyarwanda ni iki rero nanone abantu bacu bicaye babiganiraho baravuga bati dore icyo tubonye ni iki ngiki cyafasha n'abantu gusobanukirwa iby'ihuriro nyarwanda kandi yaba ari umukangurambaga yaba ari n'undi muntu uvuga ati ndashaka akaba yagira icyo avanamo ni aho ngo byaturutse navuga yuko mbese ari nk'umushonge wavuye mu bitekerezo by'abanyarwanda kugira ngo noneho habeho izo ngamba esheshatu zoroshye gufata mu mutwe zoroshye no kuba wasobanura wanayise umuntu ntubibaze uti hari ibisigaye inyuma kuko nibyo nakubwiye ko zifite uburyo zuzuzanya ari nabyo wenda muzagira n'igihe serije kujya muganiraho n'abayobozi b'ihuriro nyarwanda kuko ntekereza ko wenda ndi hano kugira ngo umuntu itaza gusohoka inyandiko nk'iyi ngiyi idafite n'ijambo riyiherekeje ibyo nakwita mu gifaransa introduction cyangwa se mu cyongereza introduction abantu bakaba bazi iyi dokima ariko noneho n'ibiri inyuma ntekereza ko uzabona umwanya wo kubiganira n'abayobozi bandi yaba jewe yaba n'abandi bagenzi bacu muzabona umwanya wo kubiganiraho nicyo naba mvuze urakoze serge urakoze cyane gervais condo ngushimire rwose ibisobanuro byiza utanze kandi bishimangira izi ntego n'ingamba z'ihuriro nakubazaga nyine ukuntu mwabashije gukusanya ibitekerezo muvanye mu banyarwanda kandi n'abanyarwanda nibo ubwabo korera ino politiki kugira ngo batwibonemo tubashe gukorana nabo iyo rero ureba izi ntego zose nk'uko twavuze tuti ntiwakora imwe udafite indi ariko iyo tureba politiki magingo y'u rwanda n'uko abanyarwanda babibona ihuriro rifite akarusho kuko ririmo amoko y'abanyarwanda bose ririmo abantu bafite background zitandukanye zirimo abantu yaba ari abantu bahunze kera itanu n'icyenda abahunze icyenda na kane abakoranye ubutegetsi bwose butandukanye muri leta iyo background y'abo bantu turayifite mu ihuriro nyarwanda nanone nareba uburyo izi ntego zimeze nkeka ko buri wese yibonamo ndagira ngo tugaruke ahangaha kuko hari igihe abantu bamwe bavuga bati ishyaka n'iri n'iri runaka usanga rikora politike isa nk'aho abayoboke bibona muri iyo ndorerwamo y'iryo shyaka nk'aho bahuje amateka kubera iki ihuriro rifite umwihariko waryo ariko buri wese yibonamo nta disitengusiyo yo kuvuga ngo ni abantu bahunze efuperi ni abantu bahunze wenda ubutegetsi bwa repubulika ya mbere cyangwa iya kabiri ndagira ngo tugaruke ahangaha javeri condo numve uko ubyumva n'uko abantu bazana ibyo bitekerezo kugira ngo bijye muri izi ngamba z'ihuriro urakoze serge ntekereza ko nk'uko nari natangiye mbisobanura ihuriro nyarwanda rimaze kujyaho rimaze gushingwa n'abantu bari bakeya bari bageze ku icumi ubwabyo byatangaga isura ikomeye ku banyarwanda bavuga bati turabona harimo ibintu bishobora kuba twaduha icyizere cy'uko impinduka zizava mu bitekerezo by'abantu nk'aba ngaba zizaba zifitiye akamaro abanyarwanda kubera iki nk'uko wari ubisobanuye abashinze ihuriro nyarwanda yemwe n'abandi bari bari muri iyo nama batabashije wenda gusinya ariko bagakomeza gushyigikira ihuriro nyarwanda wasangaga bari mu byiciro mu ngeri zose z'abanyarwanda ari abari basanzwe mu rwanda mbere ari abari baraturutse hanze y'u rwanda ndavuga nyuma ya mirongo icyenda na kane ari abahutu ari abatutsi wasangaga harimo abanyarwanda yashaka kubatira ijambo rimwe na rimwe bakoresha nabi ariko nubwo ryabaye ikinyarwanda rikoresha harimo ubudasa ubudasa ugereranyije n'andi mashyaka yari asanzwe hanze cyangwa organizasiyo za politiki nzite gutyo zisanzwe hanze ni ibintu rero abantu bagiye bakurikiranira hafi ari abo bari mu rwanda ari abari hanze noneho bakajya batanga ibyo bitekerezo byo kuvuga bati ibi bintu wenda muvuga ni birebire ni byinshi dore ibyo dusanga bihagije byakoroha no gusobanurira undi muhuriye mu nzu undi mugiye kuganira uvuga iby'ihuriro nyarwanda kuko ababa batanga ibyo bitekerezo ni abarikunda ni ababa bashaka ko n'abandi barigana bazi icyo rihishiye abanyarwanda ni gutyo naba mbisobanuye uko ihuriro nyarwanda ryagiyeho risa uko abayoboke bagiyeho barigana uko byagenze aho bakomoka ibyo bakoze mbere aribyo bise background ni icyo ngewe ntekereza ko ahanini cyatumye n'abantu barigirira icyizere ikindi bakanavuga bati mu kunoza imikorere yacu dore ibitekerezo dutekereza ko mwashyira imbere kurusha ibindi kuko byose ntacyo muri izi ntego wasanga kidafite aho gihuriye n'ubuzima bw'igihugu muri rusange ntabwo wasanga bitagize rwose bidahuriye iyo tuvuze umutekano ni urugero nari nkubwiye umutekano atari uwo ku mubiri umutekano umwana wawe cyangwa nawe ubwe waraye utariye nta mutekano uba ufite ntabwo uba ufite amahoro umwana wawe bamwirukanye ku ishuri yabuze amafaranga ya minerivare nta mutekano ufite nta mahoro nta terambere rizaza umwana abantu baje bakaguhohotera bakagutwara utwawe bakagenda ntubone uwo ujya kurengera bakagusenyera inzu bakagutwara amafaranga umurengera bagafatira ibyawe ntugire aho ujya kujya kurengera uwo mutekano ntawo ufite nubwo batakurashe uwo mutekano ntabwo ufite ngo ube wakongera gutekereza ngo ubone n'imbaraga zo kuba wakora gushora imari muri ibi ngibi muri ibi n'ibi utanafite ni ibintu rero byose tuvuga ko hari uwo ku mubiri hari uwo kuvuga uti mfite umutekano ku kazi mfite umutekano ejo bundi ngeze mu zabukuru nzabasha kubona ikimbeshaho ntawe uzapfa kuntumbura mu nzu ndi umupfakazi ntabazaza kujya kundindagiza banyamura imitungo y'umugabo cyangwa bayisenya aho bashakiye hose ibyo byose bikubwira yuko twavugaga umutekano utari wa wundi w'abasirikare bajya kurinda igihugu utari uw'abapolisi baza kwirirwa bahohotera abantu kugira ngo babateze umutekano muke aho kugira ngo barinde umutekano wabo ibyo byose nibyo mvuga yuko bigira aho bihurira ukavuga uti niba mu baturanyi banjye mu ntara ine haje ikiza ibiza ese utekereza ko uzagira amahoro ibyo biza bishobora kuba byakugeraho iyo bikugezeho nta mahoro ufite nta mutekano ufite iyo bitabikugeraho bazaza guhungira iwawe cyangwa se baze gufunguza iwawe baze bizakugiraho ingaruka bivuge rero ko ari amahoro ari n'uwo mutekano n'iryo terambere iyo urifite urisangiye n'abandi mwese mushobora kuyagira aya mahoro arambye ntibibe iby'abantu bamwe nk'uko tubimenyereye bamwe bakubwira ngo ni inzego z'umutekano ahubwo arizo ziwuhungabanya bamwe bakubwira ngo ni umutekano w'abanyarwanda ahubwo izo nzego z'umutekano ari iz'umuntu umwe ku giti cye abasigaye bakabatoteza kakava bakababyinisha muzunga mu bintu bababwira ngo ni umutekano urumva rero uwo muntu wabuze uwo mutekano waho ntashobora kuzagira n'igihe cyo gutekereza ku bwisanzure kuko yatatse nanone za nzego z'umutekano ziramushushubikana iyo avuze ati banyibye cyangwa se banjya bitwange nta mu nzego z'ubucamanza z'ubutabera zihari zikora nta kigenda iyo bakubwira ngo bafite amategeko ugasanga arahari ariko ikizira ni ukuyakurikiza ibyo byose ntabwo bishobora kuba byatuma haba iterambere ntibishobora kuba byatuma ha- ubwisanzure buba bwabuze by'ibyo birumvikana kuko utabasha no kujya gutaka ntibishobora gutuma ugira amahoro ni ibintu rero nongeye gusubiramo yuko byose izi ngizi n'ukuntu bagiye bazitondekanya imwe muri izi ntego ifite aho ihurira n'indi ufata yose urasanga ifite aho zihurira urakoze serivisi
urakoze cyane gervais condo tuzabikoramo ibiganiro birambuye kugira ngo tujye dufata buri ntego tuyisobanure rwose tugire ubwo bwisanzure bw'abanyarwanda n'ijambo twumve nabo icyo babitekerezaho ariko icy'ingenzi kinashimishije ni uko nyine ndeba nk'uko ari eshatu ngasanga ibibazo byose biri mu gihugu turamutse tufashe izi ntego tukazishyira mu bikorwa twaba dukoze twaba dutsinze igitego gikomeye cyane mu gihugu cy'u rwanda ariko nanone nk'uko ubizi ihuriro nyarwanda ntabwo dukorera mu rwanda ku mugaragaro abakunzi b'ihuriro nyarwanda bagerageza kwigengesera bitewe n'uko ubutegetsi buri mu rwanda bubahungeta bubica abari hanze bo bafite ubwo bwisanzure bafite ubwo bwisanzure bwo kugaragaza ko bari mu ihuriro rwo gukora ubwo bukangurambaga ko bari mu ihuriro ubu navuga rero ko abantu benshi baba banatuvugira cyane usibye abo mu rwanda babikora bwihishwa abo hanze ni igice cy'impunzi intego ya intego ya gatandatu ni itabuka ry'impunzi mu cyubahiro ariko turavuga ahangaha ni mu gihe tuba dufite ubuyobozi bugendera ku mategeko kandi tuba twishyiriyeho U- ubu ntabwo ubona ko ihuriro nyarwanda ry'abahangayikishijwe n'impunzi zirunga buri munsi aho kugira ngo ubutegetsi buhagarike kino kibazo ahubwo bukavuga ko bugiye kongera gukira izindi gahunda zo kugeza kwigisha impunzi cyangwa kujyana abantu gusura u rwanda kugira ngo babashe gutahuka sinzi niba wenda hari icyo wabwira aba- aba- impunzi ziri hano hanze ziba zisoma izi ngamba n'intego zacu ariko abantu bahunga buri munsi buri munsi Eh, izi mpunzi ziri hanze zibwira iki kuko inyinshi ziravuga ziti turambiwe kuba impunzi bwana jave condo urakoze serge ugize neza wenda gutanga urwo rugero nibyo nkubwira yuko izi ntego n'ingamba zose zifite aho zihurira kandi iya gatandatu iravuga mu magambo makeya ngo ni itahuka ry'impunzi mu cyubahiro ntabwo impunzi wazicyura mu cyubahiro utari waca impamvu zituma zihunga utari waca impamvu zitera ubuhunzi igihe cyose abantu bari mu rwanda baba bashaka icyatuma baruvamo bagahunga biraruhanyije no kuba wajya gucyura n'izo mpunzi birashaka kuvuga rero yuko hari ibigomba gusobanuka kuki izo mpunzi zidataha kuki zitavuga ngo zi- kuki ziri abari mu rwanda bashaka kugira ngo baruvemo wenda bariho duhera arahunga wa mutekano muke wa mutekano ku mubiri wa mutekano wo kugutotezwa wa mutekano wo kubona umwana atabasha kujya kwiga wa mutekano wo kubona utagira icyo urya ngo u- u- u- u- u- uhage wa mutekano wo guhohoterwa ibyawe bakaza bakabisenya ahubwo nawe ngo ukaba wanakurikiraho wa mutekano muke ushobora gutuma uhunga ikindi ni ibyo bita byo kutagira bwa bwisanzure udafite ubwo bwisanzure ngo uze gutaka mu itangazamakuru mu mu- mu- mu- mu nzego z'ubutegetsi zumva ibibazo byawe uravuga uti nta mpamvu zo kuguma muri icyo gihugu kuko n'uwo nguwo ubona urengana uri hanze ntabwo yaza ngo akubwire ngo nanjye ndaje bangire nk'uko barimo kugira bareba barimo kubagira biravuga rero aba- nk'uko nakomeje kuvuga ko ari ibintu bishaka kugira ngo ba- ba- byu- byuzuzanye ni uko n'ibyawe wagenda ugashora imari hariya wavuga uti ni- niyo ya- si- ni- si- si- simvuga abashoramari gusa bafite amafaranga menshi N- n- ufite n'agasambu kawe ukajya guhingamo ibigutunze n'umuryango wawe ntujye guhingamo ibyo bakubwira ko ari byo bashaka kandi wowe utazabasha kugira icyo uryaho wajya se gukora ibyo ngibyo ushaka icyo ni ngombwa rero ko abantu babanza gutanga uwo mutekano w'abantu n'ibintu byabo mwabona abandi bose batekanye nta nawe uf- u- ufatwa nk'umuntu uburenganzira bwawe ntawuhohotera ntuzahunga ntuzatana uva mu rwanda uhunga akarengane uhunga ihohoterwa uhunga urupfu uhunga abo ubona barara baboga- baboroga muri muri ariya mazu bita ngo ni sefa hawuze ubona imirambo itemba muri za rweru ubona abantu bagize ngo barajya gutakaba cyangwa se bavuge ibitagendeka barangiza bagiye muri gereza ngo noneho ngo uzataha ujye mu batu- bavuza ngo ucyuye mu cyubahiro no ni ngombwa kubanza gutegura inzira nziza yo gutanga icyizere ko izo mpunzi zishobora kuba zataha icyizere cyiza rero ushobora kuziha ni uko n'izihari ziso- n'abari mu rwanda bavuga bati ntawe nkigiye sinzose sinshaka kwitwa impuzi ninjya hanze nzagenda nzindutse ngiye gupagasa nzagarukira igihe nshaka nshakira noneho nibimera gutyo bizaba byoroshye kuko inzitizi zose zizaba zaravuyeho wari utanze urugero rwiza ni ibi rero noneho n'aba bantu bari hanze eh, birumvikana ko ari intego z'ihuriro nyarwanda ari uko zabigeraho zazuzuza ari uko rufite u- u- uruhare mu buyobozi rufite ijambo mu buyobozi bwa kiriya gihugu hamwe n'abandi bafatanyabikorwa bak- babyumva gutya bumva ko abantu barambiwe i- i- u- u- ubutegetsi bw'igitugu bwica abanyarwanda bukeneye rwose amahoro kandi akaba ari amahoro aran- arambye icyo gihe rero eh, nibwo impunzi n'abandi bazi- ba- barizo nubwo bavuga ngo babonye ubwenegihugu batinya kuba bajya mu gihugu bavuga bati nanjye ndabona nta mpamvu zo kujya ngo no no gutaha bizagerwaho bite bizagerwaho ari uko n'izo mpunzi ziri hanze zibiharaniye zizamura ijwi ryazo ntazi kuvuga ngo ninjya kuvu- kuvuga akababaro kanjye ubutegetsi bw'i kigali buraraba bumpitanye abandi bazagende babikore ngewe nzahandamaranye muba mutangiye gute- gutakaza intege no gutakaza na cya cyizere cyo gutaha intambwe ya mbere wowe mpunzi ishaka gutaha banza ucike ubwo bwoba ndavuga wowe uri hanze banza uharanire gutaha mu guharanira gutaha hari ingamba nyinshi twavuze ibyo gutaha mu nzira z'amahoro si ngombwa kugenda ko abantu bose bagenda babe bitwaje ibibando cyangwa se bavuga ngo bose bazataha n'imbunda haguruka uvuge akababaro kawe ukageze ahantu hose hashoboka n'aho uri wahungiye aba ariho hera witabire n'ibikorwa by'abandi batangiye kugenda basobanura ibitagendeka mu rwanda nimushyiramo imbaraga muzataha mwese mu cyubahiro muzagenda nimutaha mu cyubahiro abaza bu- bu- buriya butegetsi buhindutse muzabasha gushyira izi ngamba zose mu bikorwa byose bizatume abanyarwanda bagira amahoro arambye murakoze cyane urakoze cyane gervais condo nkaba ngira ngo rero ngushimire kuko ndateganya kuzakora ibiganiro bitandukanye eh, kuri buri ntego tukagenda tuyisesengura tugatumira abantu bafite ubushobozi mu gusobanura ibirebana na demokarasi tukareba by'amajyambere iby'ubumwe n'ubwiyunge Ah, dufite abakomiseri batandukanye rero nkaba nizera ko bose bazaca hano kuri radiyo itahuka bafasha abanyarwanda kugenda basobanura buri ntego ah, muri izi ntego rero zacu nyine nk'uko tuzirarikiye abanyarwanda nkaba mbona ko byoroshye kugira ngo bazifate mu mutwe kandi babashe no kuzigisha hirya no hino ndagira ngo dusoze ko cyari ikiganiro cy'intangiriro y'iki kiganiro kizagaruka mu bindi biganiro bizata- bitambuka kuri radiyo itahuka niba ari ubutumwa basigira bateze amatwi kino kiganiro umwanya ni uyu ngiye ku giti cyanjye nkaba nagushimira kuko ubashe kuboneka kugira ngo udufashe ah, mu ncamake utubwire icyo uranyarwanda ryari riduhishiye kuri izi ntego n'ingamba z'uranyarwanda Ya, urakoze serge Eh, ni- nibyo eh, ntekereza ko nyine hazaboneka igihe cyo kuganira kuri buri ntego n'ingamba ziherekeje Eh, nkaba rero nshishikariza abanyarwanda muri rusange uhereye ku bayoboke b'ihuriro nyarwanda ugafata abafatanyabikorwa ugafata n'abanyarwanda bose bose muri rusange nk'uko nari mbivuze Eh, gushishikarira gusoma iyi nyandiko ni ngufi ni amapaje atatu n'igice aho baza ibiganiro nibitangira umuntu akabona yuko wenda hari icyo atarimo kumva atabona naho bihuriye ni- n'ibindi ikiganiro kizarushaho kuryoha uko abantu bazaza ari benshi bamaze gucisha mu ijisho ariko bazirikana ko iyi ngiyi n'ubu ari dokima iremereye i- i- i- ida- i- i- idasimbura izindi zose zihari n'ituma buri munyarwanda wese aho yaba ari yumva ariho rinyarwanda ri- ri- rihagaze iyo umuntu afite rero n'umwanya nk'uyu nguyu ni no kuboneraho gushishikariza abanyarwanda nabo guharanira uburenganzira bwabo ntibakomeze gusinzira babona ingoma y'igitugu ibamereye nabi ngo baceceke ba- bavuge ngo bara- bare- bare- baremeye bahari ngo banyukirwe ntabwo ari byo ntibazajye bavuga yuko hari abandi barwana urugamba mu mwanya wabo baje bakatanga nabo umuganda wabo ntako bisa Eh, nkabashishikariza rero ko buri wese yava mu bwoba akaza akitabira ibikorwa byo kugira ngo duhangane n'iriya ngoma ibangamiye abanyarwanda bose ahasigaye ubwo nk'uko tubivuze abantu bazagira igihe cyo kuganira kuri izi ngamba ziherekeje izi ntego ahasigaye serge mukomeze mugire imirimo myiza abanyarwanda nkababwira nti mugire amahoro n'umugisha imana itanga murakoze urakoze cyane gervais condo ku mwanya muduhaye kuri uyu munsi wa gatandatu mukomeze mugire ibihe byiza naho ubutaha kuri radiyo itahuka inshuti bateze amatwi radiyo itahuka ntaha dushoreje gahunda yacu ya shoti weve nizere ko mwanyuzwe n'ikiganiro cyacu ufite igitekerezo icyifuzo cyane cyane kuri iki kiganiro wakwandikira radiyo itahuka tejime dakome noneho ukatubwira uko ubitekereza bikazaba ngombwa ko tubigeza no ku bayobozi b'uronyarwanda ku birebana n'iki kiganiro kuko gikubiyemo ibyo twifuza yuko mufata mu mutwe muganira mwifashisha mu bukangurambaga mukomeze mugire wikendi nziza yaseje ndayizeye naho ubutaha basangirangendo bayoboke b'ihuriro nyarwanda banyarwanda abanyarwandakazi namwe inshuti z'ihuriro nyarwanda bafatanyabikorwa b'ihuriro nyarwanda Eh, nshimishijwe no kubagezaho intego n'ingamba z'ihuriro nyarwanda mu magambo make byumvikane ko ari intego ari ingamba z'ihuriro nyarwanda zose ari magirirane zifite aho zihurira kandi zikuzuzanya izo ngamba zose zishingiye ku magambo akomeye ari mu kirangantego cyacu cy'ihuriro nyarwanda ariyo amahoro ubumwe n'ubwisanzure ikigamijwe ni ugukuraho ubutegetsi bubi bw'igitugu bwica abanyarwanda tugashyiraho ubuyobozi butuma bagira amahoro ubumwe n'ubwisanzure izo ntego n'ingamba rero z'ihuriro nyarwanda mpereye ku ntego esheshatu z'ihuriro nyarwanda iya mbere ni ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi iya kabiri ni amajyambere arambye kandi asangiwe iya gatatu ni ubumwe n'ubwiyunge nyabyo iya kane ni umutekano w'abantu n'ibyabo iya gatanu ni ububanyi n'amahanga buboneye iya gatandatu ni itahuka ry'impunzi mu cyubahiro izo ngamba rero inga- nazo zigendana na buri ntego ingamba zijyanye n'intego y'ubuyobozi bushingiye ku mategeko na demokarasi ya mbere ni ugutandukanya ubutegetsi nshingamategeko nyubahiriza tegeko n'ubucamanza iya kabiri kwimakaza no kubahiriza itangazamakuru ryigenga iya gatatu kubahiriza ubwisanzure bw'amashyirahamwe ategamiye kuri leta iya kane gushyiraho no kubahiriza itegeko nshinga rishyira imbere kubaha uburenganzira bwa buri muntu demokarasi n'ubwisanzure iya gatanu gushyiraho ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi yumvikanweho ibereye abanyarwanda bose ingamba z'intego ya kabiri y'amajyambere arambye kandi asangiwe iya mbere kubaka ubukungu bushyira imbere ubuhahirane n'amahanga no kubungabunga ibidukikije iya kabiri kwimakaza ipiganwa risesuye ku masoko atangwa na leta iya gatatu gushyiraho uburezi bufite ireme iya kane kuvugurura ubuhinzi n'ubworozi bugashyira imbere inyungu z'abaturage iya gatanu kurinda ubusugire bw'imitungo bwite y'abantu n'iya leta iya gatandatu gushyiraho gahunda zo kurengera abana no guteza imbere abari n'abategarugori iya karindwi kwita ku bibazo by'urubyiruko n'umurimo muri rusange iya munani kongera ubushobozi bw'ubuvuzi bukagera kuri bose kandi kimwe iya cyenda gushyigikira no kurengera ibikorwa by'abashoramari b'abanyarwanda aho bari hose iya cumi gushyiraho gahunda yo kugoboka abatishoboye nta vangura ku birebana n'ubumwe n'ubwiyunge nyabyo iya mbere gushyiraho gahunda zigamije kubwizanya ukuri ku mateka y'igihugu iya kabiri gushyiraho gahunda zo kugoboka imfubyi n'abapfakazi b'amahano yagwiririye u rwanda nta vangura iya gatatu gushyiraho akanama gashinzwe gutegura uburyo amateka y'igihugu azajya yigishwa mu mashuri iya kane gushyiraho uburyo bwo kwigisha abato n'abakuru ibijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge iya gatanu gushyigikira ubuhanzi ubugeni n'ubukorikori biganisha ku bumwe n'ubwiyunge ku birebana n'intego y'umutekano w'abantu n'ibyabo icya mbere kubaka inzego z'umutekano zishingiye ku mategeko kandi zikora kinyamwuga abanyarwanda bose bibonamo iya kabiri gushyiraho gahunda zituma abaturage bose bagirira icyizere inzego z'umutekano aho kuzishisha ku birebana n'ububanyi n'amahanga buboneye iya mbere diporomasi ishingiye ku bwubahane ku nyungu za buri wese avuga buri gihugu no kubahiriza amategeko mpuzamahanga iya kabiri gushyiraho gahunda zo kwiyunga n'ibindi bihugu ubutegetsi buriho bwahemukiye iya gatatu gukora ku buryo za ambasade z'u rwanda zirengera inyungu z'abanyarwanda aho bari hose ku birebana n'itahuka ry'impunzi mu cyubahiro kwegera impunzi aho ziri hose zigasobanurirwa gahunda y'ubuyobozi bushya iya kabiri gutegura ibikenewe byose kugira ngo impunzi zishobore gutaha mu gihugu cyazo iya gatatu gushyiraho gahunda zo kwakira neza no gusubiza mu buzima busanzwe abatahutse ibyo nibyo bateganyirije birebana n'izi ntego n'ingamba z'ihuriro nyarwanda bizafasha umuyoboke cyangwa se n'umundi muntu wese utagira umwanya wo gusoma inyandiko zose z'ihuriro nyarwanda akaba yabasha kumva mu magambo makeya icyo ihuriro nyarwanda rihishiye abanyarwanda byumvikane yuko hazabaho ibiganiro bisobanura neza ku buryo burambuye izi ntego n'izi ngamba z'ihuriro nyarwanda nababwiye ko zose zifite aho zihurira kandi ko zinuzuzanya mugire amahoro tuzatsinda gerivaze condo umunyamabanga mukuru w'ihuriro nyarwanda ndivogezwa n'ingabo kwa ngango rwogera rwagahindura atinya ibiganiro nanjye musubiza ko ntaganira n'ingari naho naho naho naho naho yewe ihuriro nyarwanda nyamwiza we nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi ijyanye n'itanu ritavangura nimusho twigobo turikera vuba niduteze igihugu n'ubwitangize n'ibiriye mu iteme nihurukira mu igabano n'abaza zikomye nambara ubumwe naje gusanga ariko buzatuzanira amahoro ahoraho ihuriro nyarwanda nyamwiza we nyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi ijyanye n'itanu ritavangura nimusho twigobo turikera vuba niduteze igihugu n'ubwitangize
Muri demokarasi zira amacenga biduteze igihugu n'ubwitangize rukiba rwigenga gusa sinzobe nabigize intego rugaragara hananiye ingimbi nikundira amahoro ihuriro nyarwanda ryanigawe inyamamare hose iraganje intwaro yacu ni demokarasi igahe bitano tutavangura nimuco twigoboto ritera vuba riduteze igihugu n'ubwitangize
ndi rusarika n'amakuza zisobetse inkeragutabara ya kanyandekwe ndi rudasubirana inkubito rutonoreshereza kurinda iyo mparanira amahoro sinishinga amagambo